Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika igikorwa nyamukuru twari twajemo twari ukubandanya twereka igihugu cy'ububirigi uko ibibazo by'agateka ka zina muntu byifashe mu burundi uwo ni pacifique ninahazwe uyobora ishyirahamwe fokode ritegamiye kuri leta avuga ku nama bagiranye n'abagize sena y'ububirigi iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na rosine munezero
urakoze di mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi abasirikare b'ubuyapani baramaze gushika mu gihugu cya sudani y'umanuko mu bikorwa by'inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu zijeje kugarukana amahoro uwo mugwi w'abasirikare bashika ku majana atatu na mirongo itanu ukaba uje gusubira abandi bari bahasanzwe ariko batari bafise ubushobozi bwo gukoresha inguvu mu gukingira abanyagihugu ribaye irya mbere ubuyapani burungika abasirikare hanze y'igihugu basabwa gukoresha inguvu mu gihe bikenewe kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye mu byo abasirikare bazoba bashinzwe harimo kandi gucungera inyubakwa n'ibigo bitandukanye by'ishyirahamwe mpuzamakungu tuyoshi higuchi ajejwe kumenyekanisha amakuru mu gisirikare cy'ubuyapani amenyesha ko abasirikare bashika kuri mirongo itandatu na batatu aribo bari bitezwe ku mugwa mukuru wa sudani w'umanuko kuri uyu wa mbere mu mwaka uheze ubuyapani bwari bwatoye itegeko ririho uburenganzira abasirikare babwo kuja mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu makungu ni mu gihe ubuyapani bwari bwariyamirije kutarungika bwari bwariyemeje kutarungika abasirikare babwo kugwana mu bindi bihugu kiretse ari igikorwa cyo kurwanira ubwigenge bw'igihugu tubutse ko igihugu cya sudani y'umanuko kimaze iminsi mu bibazo by'intambara na politike kuva aho abasirikare bashikiye umukuru w'igihugu salva kiir bataniye mu mitwe n'abashikiye rek mashari yahoze ari cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ku munsi w'imana igihugu cya mari cyaratunganije amatora y'abayobozi b'imitumba yari amaze igihe yunguruzwa yamara ayo matora yarasibijwe mu bice bitandukanye kubera imvo z'umutekano kandi kubera umwe mu bakandida mu matora yanyurujwe abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad baramaze kwigarurira baramaze gukwiragira mu ntara zitandukanye ivyo navyo nyene bikaba ari mu bituma amatora ateba gutunganywa President Boubacar mu gihe yariko aratora yavuze ko ayo matora hari hageze ko aba bivuye ko yaramaze kunguruzwa inshuro zine zose umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon asaba ko amatora aba mu mahoro ibihe bya politike n'umutekano byifashe neza mwamenya ko igihugu ca Mali gifise ikibazo co gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro cafunditse kikaba kandi muri iki gihe kiri mu ntambara yo kurwanya imigwi y'abagwanyi ba jihad iri mu buraruko bw'igihugu Donald Trump yatowe ngo arongore Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo c'imyaka ine iri imbere arabandanya kugirana imibonano nabo ategekanya gushinga amabanga mu bazomufasha kurongora igihugu bamwe mu bo Trump yakiriye kuri yakiriye kuri wa mbere harimwo Rick Perry yahoze arongoye leta ya Texas avugwa ko ibikorwa bitandukanye harimwo gucungera umutekano canke ubushikiranganje bw'uburimyi uwundi Trump yakiriye kuri yakiriye kuri wa mbere n'umushinga amateka Tulsi Gabbard wa Hawaii ari mu bari bashikiye Bernie Sanders yari mu bademokrate bitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu Yamara Gabbard akaba yavuga ko ashigikiye umugambi wa Trump wo kutongereza abasirikare ba Amerika muri Syria Kellyanne Conway yari arongoye imyiyamamazo ya Donald Trump yatangaje ko abariko barabonana na Trump atari abategerezwa kuronka ubuzi yamara ko muri bo hari abafise uburambe n'ivyiyumviro birashe ku gihugu umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya umenyesha ko kuri uyu wa mbere abasirikare ba leta ya Siriya bafatkanije n'indege z'ingwano z'Uburusiya bakoze ibitero babiganisha mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Aleppo ahasanzwe hari birindiro by'abagwanya leta umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu watangaje ko abantu bashika kuri 15 bahitanywe bahitanywe n'ivyo bitero kandi ko ico gitigiri gishobora kwiyongera Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko abashika ku majana 289 bamaze guhitanwa n'ivyo bitero mu kiringo c'indwi imwe gusa nayo Stefan O'Brien intumwa idasanzwe ya ONU avuga ko ibitero bikorwa ku nyubakwa z'ibitaro n'amashure bisa naho ataco bikivuze mu gihe Urusiya n'igihugu ca Turkiya vyo bibona iyo ngwano nk'ituzwa ry'imigwi y'iterabwoba ibihugu vya buraya cyo kimwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU babandanya gusemerera ku buzima bugoye bw'abanyagihugu aho muri Siriya Amerika imenyesha kandi ko ibandanya ibiganiro n'Uburusiya kugira ivyo bitero bihagarare abo banyagihugu bashobore kuronswa imfashanyo mu gisagara ca New York kuri uyu wa mbere hafashwe umugabo yagirwa kuba yari ifatkanije n'umugwi w'abagwanyi ba leta ya Kisilamu mu gitero cyateguwe mu makartier muri quartier ya Times Square ya Times Square muri muri muri ico gisagara ca New York ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Rosine Munezero amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kiliziya gatolika mu rwanda ku cyumweru gishize yasoje umwaka wa yubiri y'impuhwe z'imana yongera gusabira imbabazi abayoboke bayo bagize uruhare muri jenoside yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na musenyeri filipo rukamba perezida w'inama y'abepiskopi gatolika ari nawe mushumba wa diyoseze ya butare atangira amubaza ibikubiye mu itangazo itangazo kiliziya yashyize ahagaragara rigaragaramo gusaba imbabazi na mbere ni ukubona yuko imana ari umubyeyi wacu kandi ko itugirira neza kuko igira ibyo byose ikaduha n'umutima rero noneho tukagira umutima w'umuntu ushobora gushimira uwamugiriye neza iyo umaze rero kumva urwo rukundo rw'imana icya kabiri ni ukureba uko urwo rukundo rukunda imana rugakunda n'abandi twagombaga kurubamo niyo mpamvu dusaba imbabazi tugasaba imbabazi abantu bose ibintu byose bituma abantu batabaho neza tugasabira imbabazi ababyeyi babura urukundo abana cyangwa babura urukundo hagati yabo ariko cyane cyane tugasabira n'imbabazi abakirisitu bose gatolika bijanditse muri jenoside mu cyiciro icyo ari cyo cyose bigatuma ndetse tunashobora no kuvuga yuko n'ahagana imbere tutazongera batashobora kuvuga yuko twufite ingengabitekerezo ya jenoside kuvuga ko twitandukanije nayo ku buryo bwose
mu itangazo mwakoze ejo musenyeri rukamba mukomoza ku byo nyir'ubutungane papa francisco yasabye ko hagomba kuba ubufatanye hagati ya kiliziya na leta mwibukije ko musoza bibiri imyaka ijana u rwanda rwari rumaze rwakira inkuru nziza ya yezu kirisitu mwasabye imbabazi imbabazi kubera bamwe mu bana bayo abasaseridoti n'abihaye imana n'abakirisitu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi izi ngingo zombi ziratandukanye ku bwanyu cyangwa ni zimwe ni zimwe uretse yuko iyo muri mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuri niyo twagize mu mwaka w'ibihumbi bibiri twabisomeye mu kiliziya byari mu gihe cyo gusaba imbabazi twasabye izo mbabazi nyine ubu ngubu twahisemo kubishyira mu itangazo twatangarije abakirisitu bose byasomwe bisirangiye ntabwo rero ni kimwe urebye kuri twe gusa nta kuntu twajyaga kuvuga kubabarirana twajyaga kuvuga imana igira impuhwe twajyaga kuvuga kugira impuhwe twebwe ubwacu tutongeye gusubira mu mateka yacu harimo izo mpuhwe kubura izo mpuhwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi niho abantu bagomba kugira kugira ngo bashobore kubabarirana bashobore no gufata indi nterange muri kiliziya gatolika mu rwanda musenyeri rukamba iyi ngingo yo koroherana no kubabarirana n'ubwiyunge hagati y'abanyarwanda cyane mushingiye ku bakirisitu gatolika iyo muyireba imyaka irangiye nyuma ya jenoside mubona ubworoherane ubwiyunge buhagaze bute mu gihugu nk'uko mubizi ntabwo ari ikintu cyoroshye kigomba imbaraga nyinshi kandi izo mbaraga zitangwa ziza ziva mu mpande nyinshi hari leta ibyo igomba gukora kugira ngo aho ubwo bwiyunge hagati y'abanyarwanda uwagize nabi bamuhane bagire ukuntu bamwumvisha ko yagize nabi ariko hari n'ikindi gice noneho cya kiliziya cyacu cyo guhuza ubwo izo mbabazi ubwo bwiyunge kubihuza n'icyo yezu kirisita dusaba kandi rero tubona ari ibintu bigenda bijya mbere abantu habaye amahoro hakaba icyo kintu cyo guhora twifuza kujya mbere turimo natwe na kiliziya turimo nkeka yuko twatera intambwe ikomeye muri ubwo buryo kuri uyu wa mbere i buruseli mu gihugu cy'ububirigi sena y'icyo gihugu yakiriye abarundi bagera ku icumi bahagarariye amashyirahamwe yigenga n'andi aharanira uburenganzira bwa muntu ese uwo mubonano wari ugamije iki nabibajije bwana pacifique ninahazwe uyobora ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politike fokode akaba umwe mu bari batumiwe muri iyo nama uyu mubonano wabereye mu nama nkenguzamateka y'igihugu cy'ububirigi aho hari hatumiwe umuharanira hagati y'akazina muntu mu gihugu cy'u Burundi barimwo amashyirahamwe y'abarundi kandi amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe akora ku bibazo by'agati y'akazina muntu aho nutanga akarero nka human rights watch igikorwa nyamukuru twari twajemwo twari ukubandanya twereka igihugu cy'ububirigi uko ibibazo by'agati y'akazina muntu byifashe mu burundi tukaba twanashimikiye ku kwerekana ko amakungu adahagurutse n'ingoga gutabara abarundi ibara rikomeye cyane rishobora kugwa muri icyo gihugu nka bose rero bagiye baratanga uko nk'imyiyerekano yagenze yo kwiyamiriza ikingo cya gatatu cyangwa urubyiza mu nyuma ibyo nkuru nziza yahavuye ajyamwo byo kugandagura byo kugirira nabi cyane abo bantu bose batemeye ikiringo cy'iwe kigira gatatu hanyuma se ayo makuru mwabahaye iyo nama nkenguzamateka cyangwa se sena y'ububirigi izayakoresha iki nk'uko bisanzwe bimeze mu bihugu byose inama nkenguzamateka cyangwa inama nshingamateka bo bamaze kumva ikibazo baraheza bagasohora ibyemezo resolisiyo bazoheza bagaha leta y'ububirigi leta y'ububirigi niyo iheza igafata ingingo ingene yifata mu migenderanire yayo n'uburundi aha navuga nk'ibintu bikuru bikuru twasabye cyane ko nk'ububirigi bwokora twasabye ko mu gihe nkuru nziza biboneka ko adashaka kuganira ngo yicarane n'abo batavuga rumwe ko igihugu cy'ububirigi cyofasha kugira ngo ubumwe bwa buraya n'abandi bagenzi babo bafatire ibihano bikomeye iyo leta ya nkuru nziza gushyika atinde yicare yemere kuganira n'abo batabona cyo kimwe by'uburundi bikaboneka ko muri kino gihe nkuru nziza ashaka kuronka akanya guhindura ibyigwa shingiro maze mu nyuma adatubwire ko atanga akamaro ko kuganira kuko azoba afise ibyigwa shingiro rimwemerera ibyo yari yarahonyoye byose aho twasabye ko bamufatira nk'ibihano mu bijyanye n'ibigwanisho ibihano bijyanye n'iby'ubutunzi ibihano bijyanye n'ingene abategetsi biwe babandanya batembera mu isi bigisha inyigisho z'urwanko twanasabye ko aho bafata ingingo zikomeye zo gukingira abanyagihugu b'abarundi nko gushyira mu ngiro za ngingo zamaze gufatwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu reka n'izindi zose zikenewe kugira ngo nkuru nziza ntashobore kubandanya ahonya abarundi twagarutse n'ibi byo kuri fepeyi aho uburundi buvuga ko buherutse kuva muri fepeyi tukabona dusaba ububirigi n'abanyaburaya bushyigikira iyo sentare kugira ngo bishoboke ko ibyaha biko birakorwa mu burundi bishobora guhanwa bwana ninahazwe ariko ku rundi ruhande leta y'uburundi irabashinja mwebwe n'abandi bahagarariye imiryango itavuga rumwe na leta kuba mukorera inyungu z'amahanga ndetse muharanira ko igihugu cyajya mu bibazo nibaza yuko ibyo twari ko turavuga byose atakintu na kimwe cyerekeye umunyamahanga mwumvisemwo turi ko turavuga ingene abarundi baborezwa igufa mu biro by'iperereza turi ko turavuga abantu bafatwa ntibashobore kuronka irengero ryabo turi ko turavuga abakenyezi bafatwa ku nguvu bazira ibyiyumviro byabo bya politiki bamwe bakanabikorerwa atari ibyiyumviro bya politiki bigiyemo kubera ubukozi bukibi gusa turi ko turavuga inge nkuru nziza aboneka nk'ubwira kore ibonyabwoko mu gihugu ibyo byose nta na kimwe cyerekeye babirigi ibyo byose n'amabi ariko akorerwa abarundi tugasaba ko abarundi ahubwo bakinirwa n'ingoga ibara ritaraza bwana pacifique ninahazwe umuyobozi w'ishyirahamwe fokode turagushimiye cyane kano kanya uhaye radijwi ry'amerika natwe turabakengurukiye twabibutsa ko umukuru w'inama nkenguz'amateka y'u Burundi reveriye ndikuriyo mu cyumweru gishize yandikiye mugenzi we w'ububirigi amusaba guhagarika ubutumire bwahawe abarundi bagera ku icumi bari mu mashyirahamwe yigenga mu rwandiko yanditse ndikuriyo yavuze ko bitagenze uko umubano hagati y'ibihugu byombi ushobora kuzamo agatotsi inama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa mbere yatoye kandi yemeza bwana Edouard Nduwimana kuba ombudsman cyangwa se umuhuza w'abarundi akaba asimbuye kuri uwo mwanya bwana Mohamed Rukara ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Burundi Evariste Nzikobanyanka ibikorwa by'inama nshingamateka y'u Burundi byo kuri uno wa mbere byari bifise intumbero yo gutora ugiye gusubirira uwahora ari umuhuza w'abarundi ikiringo ciwe carangiye imbere y'uko abashingamateka b'u Burundi baje mu matoranya y'izina y'umuhuza mushasha urongoye umurwi w'abashingamateka washinzwe kugira utegura isubirizwa rya Mohamed Rukara yabanje gutanga icegeranyo umushingamateka Reveriano Nziga Masabo yabwiye abashingamateka ko abantu bagera kuri cumi n'indwi aribo batanze amadosiye yo kwitoza muri ico kibanza uwo mushingamateka yasiguriye bagenzi we ko abagera kuri icenda basanze amadosiye yabo arimwo uduhaze gutyo hasigara umunani gusa umushingamateka nzigamasabo yadondaguriye abashingamateka ibibazo byabajijwe abari basigaye mu ihiganwa uwarongoye uwo murwi wari washinzwe gutegure isubirizwa ry'uwahora ari umuhuza w'abarundi yanasiguye ingene abashatse kwitoza bagiye bararushanwa mu bibazo babajijwe n'ingene uwo murwi wahavuye ugena kuwuzitoza azoba ari uwarushije abandi muri rusange batatu ba mbere mu bahiganirwa ico kibanza barushanijwe gukurikira uwa mbere honorable nduwimana edouard akaba yaronse amanota mirongo itandatu n'icenda ku ijana uwa kabiri umushingantahe ntangibingura amisi akaba yaronse amanota mirongo itatu n'indwi ku ijana uwa gatatu umushingantahe bazombanza prospere akaba yaronse amanota mirongo itatu n'abiri ku ijana umuntu rero wasanze uwaronse amanota meza gusumba abandi ari umushingamateka nduwimana eduard mu gusozera umugwa w'abashingamateka ujejwe gusubiriza umuhuza w'abarundi ukaba ubashikirije izina ry'umushingamateka nduwimana duwarudo mu kibanza cyo kuba umuhuza w'abarundi kugira ngo namwe nk'inama ya bose mugire ico murivuzeko icakurikiye kuri uno wa mbere kwabaye gutora uwaganywe bandika ku dupapuro vote secret mu gifaransa hakurikiye guharura amajwi abashingamateka bari bitavye ibikorwa vy'uno wa mbere bari ijana na cumi na batatu na batatu bari batumye procurasiyo mu gifaransa uwo yatowe wenyene acatorwa ku majwi ijana na tandatu icenda baramuhakana n'umwe yasivye umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi umushingamateka Pascal Nyabenda aca aremeza ko Edouard Nduwimana yahora ari cegera ciwe ca kabiri abaye umuhuza w'abarundi mu kiringo c'imyaka ine iri imbere hakurikiye gusubiriza uwo yahora icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka w'umukenyezi yatowe mu ntara ya Ruyigi mu mugambwe SNDD-FDD Juki Chantal nkuru nziza niwe yatowe ku majwi ijana na cumi na rimwe aca aremezwa n'inama nshingamateka ko agiye kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ahejeje gutorwa yagaragaje umunezero aho yavuze ko uburongozi butangwa n'imana nashaka ubwa mbere mumfashe nshimira imana rugira byose kino teka ntangere inteye kuko turazi yuko uburongozi butangwa n'imana none mu ntiza amashi tuyishimire cyane ubugira kabiri nashaka ntengurukire mwebwe mwese banyakubahwa abashingamateka kuri iri teka ntangere mu nteye kuri uyu munsi uri hejuru imana ibandanye ibagirira neza kuri icyo gikorwa cyiza mukoze umushingamateka Edouard Nduwimana bitegekanijwe ko aho bikera kuri uyu wa kabiri igerekezo rya mirongo irindwi na kabiri kuno kwezi kwa cumi na rimwe azorahira imbere y'inzego nkuru nkuru z'igihugu n'umukuru w'igihugu arimwo imbere y'uko yinjira mu mabanga nyezina i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu rwanda madamu alvera mukabaramba arasaba abayobozi b'uturere kujya basura mu ngo abaturage bifuza guhindura ibyiciro by'ubudehe kugira ngo birebere neza imibereho y'abo baturage ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumutakaboyi mu nama yahuje umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu mu kabaramba rivera n'abayobozi b'uturere twa kicukiro na nyarugenge aba bayobozi bongeye kugaruka ku bibazo cy'abaturage bakomeje kwerekana ko batishimiye ibyiciro by'ubudehe bakizwemo bakagaragaza ko bakwiye guhindurirwa madamu kabaramba rivera yasabye abayobozi b'utu turere ko bajya basanga abaturage mu ngo zabo kugira ngo basuzume neza ko ibyo abaturage bavuga basaba guhindurirwa ibyiciro ari ukuri koko ariko imibare yagiye iza nyuma hari abantu bibuze batasohotse kuri lisite uko byagenda kose uwo muntu hagomba kurebwa ahabaye ikibazo hanyuma uwo muntu agahabwa icyiciro cye cy'ubudehe hakabaho n'abakosozaga amakuru yagiye yandikwa nabi amazina indangamuntu ni ibyo ngibyo tumazemo iminsi ariko hakabamo noneho n'abashaka kuva mu cyiciro cyo hejuru cya gatatu cyangwa cya kabiri bashaka kujya mu cya mbere abo ngabo niho twasabye akarere ko umuntu batagomba kumushyira mu cyiciro batamusuye ibyiciro by'ubudehe byashyizwemo abaturage byerekana intera abanyarwanda bagenda batera bivana mu bukene bagana inzira y'ubukire mu byiciro by'ubudehe byasohowe mu ntangiriro z'uyu mwaka bigaragaza ko abaturage bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ni icyiciro abaturage benshi baba bifuza kujyamo bitewe n'uko bagaragaza ko bakennye sintu yenda nakodesha narababwiye ngo banshyire mu cya kabiri barabyara bande abakinshyizemo tugiye gusanga dusanga ngo abakene ngo turishubu nitwe twishubuye ngo ndabwiye none ko muciye bitatu mukamuroga n'umupfakazi nka mfite abana abana barindwi uraza barabigwa n'iki ngo woya ngo wowe ngo umugabo we yarapfuye ngo asiga ibintu mfite n'ubumuga ntabwo nabasha kubikora ubwo nimba byanze ndatoza nyine ndabyakira ni ukuvuga ngo twarishyuraga tukishyura ubwo niba ari mu cyiciro kigiye twishyuraga bitatu noneho tugiye kureba muri ibi byasohotse turibura ntitwagira ahantu hamwe twibona ubushakashatsi buheruka gukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb bwagaragaje ko abanyarwanda bagera kuri mirongo ine n'umunani ku ijana batishimiye ibyiciro bashyizwemo abaturage bakunze kuvuga ko abayobozi babo bo hasi aribo bakunze kubashyira mu byiciro bitagendanye n'ubushobozi bwabo kugira ngo bereke abayobozi bo hejuru ko nta bibazo biri mu baturage ko imihigo igenda neza ko abakene bagabanutse umunsi ku munsi uku kubeshya imibare bikaba byatuma n'abafata ibyemezo badafata ibyemezo bya nyabyo kuko imibare ituruka hasi rimwe na rimwe itagendanye n'ukuri kuri mu baturage asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu gihugu cya kameruni hakomeje irushanwa rya afurika ry'umupira w'amaguru mu bagore iryo rushanwa ryatangijwe ku mugaragaro ku munsi wa gatandatu i yawunde umunyamakuru w'ijwi ry'amerika moki edwin kinzeka yadukoreye inkuru ikurikira yashyizwe mu kirundi na fideli niyongabo perezida w'igihugu cya cameroon paul biya yuguruye ikesi igikombe kigira cy'icumi na rimwe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri afurika ku rwego rw'abafasoni ku mugwa mukuru yawunde mu rukino rwo kugurura icyo gikombe igihugu cya cameroon cyakiye iryo higanwa cyatsinze igihugu cya misiri ibitsindo bibiri ku busa ku munsi wa gatandatu mu rukino rwarorerewe n'abantu ibihumbi mirongo ine igitsindo cya mbere cyinjijwe n'umutwe n'umukinnyi yitwa abudi ongwene ku munota wa mirongo ibiri na gatatu igitsindo cya kabiri cyinjijwe na kapitene w'umugwi nserukiragihugu wa cameroon mani christine saharere hawari ayoboye abaserukira igihugu cya misiri yatangaje ko cameroon yarushije inguvu misiri kandi ko yafashijwe n'abarorerezi bayo bayigiye inyuma atangaza ko bitoroshe iyo umuntu akina n'igihugu cyakiye igikombe kubera abarorerezi abanyagihugu n'abajejwe itangazamakuru bose baba bari inyuma y'umugwi wabo urukino rwahuje afurika y'epfo na zimbabwe rwarangiye ari ubusa ku bundi ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu nkino zabaye ejo ku munsi w'imana nigeria yatsinze mara ibitsindo bitandatu ku busa mu gihe ghana yatsinze kenya ibitsindo bitatu kuri kimwe abafana b'igihugu cya nigeria bavuga ko igihugu cyabo cyatsinze icyo gikombe ubwa nyuma giheruka kuba kizokigumana batangaza ko bazokora uko bashoboye kose mu gushyigikira umugwi w'igihugu cyabo kugira ugumane icyo gikombe yamara bimera etienne wo mu gihugu cya cameroon si ko abibona yibaza ko igihugu ciwe kizotsindira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri afurika ku rwego rw'abafasoni arizeye ko ko Cameroon izokina neza muri ico gikombe naho Nigeria iriko yerekana ko ari umugwi ukomeye cyane amenyesha ko ivyo bizoba kubera igikombe kiriko gikinirwa mu gihugu ciwe ico gikombe kirimwo imigwi iserukira gihugu umunani kirimwo kandi ibihugu vya Ghana Kenya Afrika y'Epfo na Zimbabwe kikazorangira ku itariki zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu ntango z'uku kwezi umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri ghana nana ado danga akufo ado yaratewe ibiro vya ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika muri ghana byaraneguye ico gitero bivuga biti ubukozi bw'ikibi nta kibanza bufise mu matora muri iyi minsi y'imbere y'uko haba amatora ku itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri leta zunze ubumwe za amerika isaba abantu bose bafise uruhara mu matora kubandanya bubahiriza amahoro n'umutekano n'inzira za demokarasi leta zunze ubumwe za amerika ntizishigikiye umukandida runaka canke umugambwe runaka iryo tangazo rya ambasade rivuga kandi riti nduguriye twamugina dushigikiye demokarasi ndugaye twamugina riti kandi nduguriye twamugina tuzokorana na leta ya Ghana izoba yatowe mu mwidegembyo nk'uko twamye tubikora ndugaye twamugina leta zunze ubumwe za amerika irasaba yivuye inyuma impande zose kubwira abayoboke bayo yuko ubugizi bwa nabi canke ugushaka gutera abandi igitsure mu ntumbero yo gutoba no guhungabanya inzira ya demokarasi bitemewe iri rizoba ribaye ubugira indwi muri Ghana habaye amatora kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri igihugu gisubiriye kugira ubwinshi bw'imigambwe yitoza perezida john dramini mahama asanzwe ava mu mugambwe wa conseil national de la demokarasi ariko yiyamamariza gutwara ikiringo kigira kabiri abandi bakandida bakwije ibisabwa kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni batanu abanyegana mu nzego zitandukanye za politike barakoze uko bashoboye kose kugira igihugu kirangwemo demokarasi y'akarorero muri afurika umuyobozi w'ibiro by'itangazamakuru mu bushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga elizabeth trudeau yavuze ati dusabye abakandida imigambwe yabo n'abashigikiye n'ababashigikiye kwibuka ibyo biyemeje bijyanye no kwirinda ubwizi bwa nabi bagatorera inyishu ibibazo byose biri hagati yabo babicishije mu butungane
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka rozine munezero atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
muri make makuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi abasirikare b'ubuyapani baramaze gushika mu gihugu ca sudani y'ubumanuko mu bikorwa vy'inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu zijejwe kugarukana amahoro muri ico gihugu uwo mugwi w'abasirikare bashika ku majana atatu na mirongo itanu ukaba uje gusubirira abandi bari bahasanzwe yamara batari bafise ubushobozi bwo gukoresha inguvu mu gukingira abanyagihugu ku munsi w'imana igihugu ca mali cyaratunganije amatora y'abayobozi b'imitumba yari amaze igihe yunguruzwa yamara ayo matora yarasibijwe mu bice bitandukanye kubera imvo z'umutekano kandi kubera umwe mu bakandida mu matora yanyurujwe donald trump yatowe ngo arongore leta zunze ubumwe za amerika mu kiringo cy'imyaka ine iri imbere arabandanya kugirana imibonano n'abo ategekanya gushinga amabanga mu bazomufasha kurongora igihugu kellyanne conway yararongoye imyiyamamazo ya donald trump yatangaje ko abo ariko barabonana na Trump atarabategerezwa kuronka ubuzi yamara ko muri bo hari abafise uburambe n'ivyiyumviro birashe ku gihugu umugwi waharanira agateka kazina muntu usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya umenyesha ko kuri uyu wa mbere abasirikare ba leta ya Siriya bafatikanije n'indege z'ingwano z'Uburusiya bakoze ibitero babiganisha mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Aleppo ahasanzwe hari birindiro vy'abagwanya leta umugwi w'abaharanira agateka kazina muntu watanga ko abantu bashika kuri cumi na batanu bahitanywe n'ivyo bitero kandi ko ico gitigiri gishobora kwiyongera nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro uwashyize hamwe aya makuru ni fatuma alimas karara amakuru mwagejejweho na rozine munezero naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika